bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda no muri studio cumi n'umunani muri kumwe na joydiane n'ahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya imvura yadadusituriye ku amazu turara mu ngundutsi z'udutoki tuyifuka imitoto twanzonaga tujabuka inzuzi inzuzi zenza kudutwara wewe wosinzira ivana rica rikugwa
aba ni bamwe mu batwa bo mu ntara ya gitega bavuga ko bwafutse inyu- umunwa inyuma y'imvura yabononeye ibitari bike turabigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko leta z'ubumwe za amerika zemeza ko atamuco wahabaye mu itunganywa ry'amatora kamarampaka yaheruka kuba mu gihugu c'u burundi mu itangazo ryasohowe kuno wa mbere amerika isigura ko naho leta yemereye abo batavuga rumwe kwiyamamaza bategura ayo matora hari abakubaguwe bazira ko bahimiriza gutora oya imbere y'amatora no mu kiringo co kwiyamamaza nyezina ivyo bikaba vyaciye bitera icuka c'ubwoba mu batari bake amerika yongera ikanegura ko uburundi butemeye ko hari indorerezi mvamakungu ziza gukurikirana ayo matora muri iryo tangazo ikindi leta z'ubumwe za amerika zivuga ni uko ifise impungenge ko ata kindi kamarampaka yari igamije atari uguhindura ivyerekeye ibiringo umukuru w'igihugu wamara ku butegetsi inahamagarira umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu burundi kubahiriza amasezerano ya pretoria wasinye mu kugira ngo haboneke amasezerano ya arusha hama gutyo amasezerano ya arusha ntagende mazima yongo ikindi amerika ivuga ni uko inegura yugarwa ry'amaradiyo ijwi rya amerika na bbc asamirana ku mirongo ya fm mu burundi iyo ngingo co kimwe n'izindi zafatiwe ibindi bimenyeshamakuru guhagarika abantu atami- atamitahe gucira imanza abaharanira agateka kazina muntu ku bwa amerika bisigura ko atakwisanzura mu gushikiriza ivyiyumviro vy'abanyagihugu ndetse n'ivya politike bike hari mu burundi inama ya onu yujejwe amahoro n'umutekano ku isi yasavye kuri uno wa mbere repubulika iharanira demokarasi ya kongo gukuraho ingingo ibuza abagira imyiyerekano mu gihe hategekanijwe amatora mu kwezi kwa cumi na kabiri onu isaba yuko umunyekongo wese ashaka gushikiriza ivyumviro vyiwe biciye mu myiyerekano yokingigwa kandi akoroherezwa muri raporo yo kuwa ndwi z'ukwezi kwa gatanu umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yari yasavye leta ya kinshasa gukuraho iyo ngingo amakuru dukesha itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp avuga ko iyo nama ya onu ijeje umutekano yongeye isaba impande zerwa n'ibibera muri congo kubandanya kubahiriza ikirangamisi c'amatora kandi yibutsa ko ari ngombwa ko hafatwa ingingo zihutirwa zo kugarukana icizere mu berwa n'ayo matora abajeje gutabara mw'ibahari muri Espagne batangaza ko baraye batabaye abimukira amajana abiri na cumi n'indwi barimo abagore mirongo ibiri na bane hamwe n'umwana umwe bariko bagerageza kujabukira muri Espagne bari mu bwato cumi bwari buvuye muri Afrika ku bw'ishirahamwe OIM rishinzwe kwitaho impunzi n'abimukira abimukira bagerageza kujabukira muri Espagne bamuka cane cane mu bihugu vya Maroc, Algerie, Guinée, Côte d'Ivoire, Gambie hamwe na Syria OIM ivuga ko muri rusangi abantu amajana atandatu na mirongo itatu na batanu bamaze gupfa canke bakabura irengero mw'ibahari mediterane kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu rwanda kuri fm mirongo icenda- ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi naho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe metero mirongo ine n'imwe ku mugoroba tukimvikana kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi no ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com live ni kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu ikaze kandi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu duhere mu gihugu cy'u rwanda umucamanza mukuru mu rukiko yongeye gusubiza inyuma urubanza rwo mu muryango wa nyakwigendera sinapol rwigara bagirizwa ivyaha vyo kugumura abanyagihugu urwo rubanza rwegeje inyuma kuko hari abo umuryango wa rwigara bari mu mahanga ubutungane busigura ko babwirizwa kuburanishirizwa hamwe na bene wabo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u rwanda eric bagira ubusa abaregwa uko ari babiri bageze ku rukiko bari muri bisi itwara imfungwa n'abagororwa bari bonyine bari bitwaje amadosiye bifashisha baburana yari mu bipapuro by'ibara ry'umuhondo mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa mu masura amwenyura bati muraho muraho ab'iwacu bagenda berekeza ku cyumba cy'urukiko baboshye n'amapingu barinzwe n'abacungagereza uko niko basuhuje abavandimwe babo bagenda babapepera impaka ndende zongeye kwiharira iburanisha rya none zashingiye ku bavandimwe b'abaregwa baba hanze y'igihugu mugenzi tabitagwiza murumuna wa adeline mukangemanyi rwigara ubi toronto muri canada saverine mukangarambu uba muri leta zunze ubumwe za amerika edimo bushayije bakunze kwita satyanwa uba mu bubirigi na jean paul turayishimiye uba muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko imyirondoro yabo yatangajwe mu iburanisha riheruka ubu noneho ubushinjacyaha bwavuze ko butazi aho baherereye metere piyeri celestin buhuru wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda umwari diane shima rwigara yabwiye umucamanza ko hari ibyaha abo bunganira bahuriyeho n'abavandimwe babo babaha mu mahanga avuga ko bagombye kuba barahamagajwe n'ubushinjacyaha mu buryo bukurikije amategeko cyangwa se abo bunganira bakaburanishwa ukwabo uyu munyamategeko arasanga ibyemezo urukiko rwazafata byazagira ingaruka ku bo bunganira igihe abo bareganwa baba badashoboye kwiregura akabaza niba imihango y'ibanze yo kubahamagaza yarubahirijwe metere gatera gashabana bunganira derine rwigara nawe arasanga ari ikibazo kuba tabita mugenzi na bagenzi be batatu batarahamagajwe byemewe n'amategeko kandi ubushinjacyaha bukabarega nk'abihisha ubutabera bwana ndibwami rugambwa ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko abareganwa n'abo kwa rwigara kugeza ubu bushinjacyaha butazi aho baherereye haba mu rwanda ndetse no hanze yarwo asaba ko ababishinzwe babahamagaza hakurikijwe amategeko aha ariko umucamanza akamusaba gusobanura neza uburyo bahamagazwa nk'abihisha ubutabera bwana ndibwame ku bushinjacyaha yahise ahindura imvugo avuga ko tabitagwiza na bagenzi be batigezwe bakurikiranwa n'ubutabera nyuma ngo babutoroke bityo ko batihisha ubutabera avuga ko bakurikiranwa nk'abantu inzego z'ubutabera zitazi aho baherereye metere buhuru yatse ijambo avuga ko ubushinjacyaha butigeze bushakisha abo burega ngo bubabaze ku byaha biremereye bakurikiranyeho metere gashabana nawe asa n'utumva uburyo ubushinjacyaha bwaba bubakurikiranye nk'abatazwi aho baherereye mu gihe bagaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha ati mbere y'uko bakurikiranwa muri ubwo buryo baba baratanze impapuro zibashakisha bakababura ati baravuga ko harimo bamwe bihisha ubutabera ibyo biratera urujijo ubushinjacyaha bwasubije ko nta rujijo buteza kuko muri dosiye bakurikiranye nk'abari aho atazwi mbere y'uko ajya kwiherera ngo asuzumye impaka z'impande zombi umucamanza yabwiye umushinjacyaha ko hakiri ikibazo cy'amategeko yibazaga nawe uburyo abavandimwe ba diane rwigara na derine rwigara bahamagazwa ahantu hatazwi mu gihe bwabo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha butigeze bubakuraho iperereza bwana faustin mukunzi nawe ku ruhande rw'ubushinjacyaha yisunze ingingo z'amategeko yasobanuriye urukiko ko umuntu atabonetse ngo abazwe bitatuma adakurikiranwa avuga ko iyo bimeze bityo urukiko rufata icyemezo cyo kumutegeka kwitaba mu gihe cy'ukwezi yabura bikagaragara ko yasuzuguye ubutabera metere buhuru yabwiye urukiko ko kuri we yungutse ibyo yita bishya mu iburanisha rya none asaba ko urukiko rwazafata icyemezo kuri abo bantu bagakorerwa imenyesharuhame bakamenya ko hari ikirego kibareba mu rukiko mugenzi we metere gashabana yahise yaka ijambo avuga ko mu kirego bigaragara ko harimo umwirondoro w'umwe ubi boston muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse na telefone akoresha akibaza niba nabwo ubushinjacyaha bwisubiraho bukavuga buvuga ko butazi aho aherereye bwana mukunzi yahise yaka ijambo abwira urukiko ko aba banyamategeko bitwara nk'abunganira abo bivuga ko bihisha ubutabera kandi mu mvugo ye akibaza niba byemewe n'amategeko ko babunganira avuga ko telefone z'uregwa ziri muri dosiye bitari ngombwa ko bazikura kuri nyir'ubwite n'imvugo yarakaje bikomeye abunganira abagize umuryango wa nyakwigendera sina paul rwigara maze babwira umucamanza ko batunganira tabitagwiza na bagenzi be kuko batanabazi baravuga ko babamenya ari uko umushinjacyaha atanze ikirego kibarega bakavuga ko icyo batsimbarayeho ari uko imihango yakubahirizwa yo kubatumiza umwari diane shima rwigara arerwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi ntabigereho ubushinjacyaha bumurega ko mu bo yasinyishije hagaragayemo n'abapfuye arega kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka ku biganiro yagiranaga n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye ku ruhande rw'uyu munyapolitiki utavuga n'ubumwe n'ubutegetsi buriho avuga ko ibyaha byose aregwa ari ibya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigizayo nyine umubyara adeline rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be ku matelefone baba hanze barimo murumuna we tabita gwiza bivugwa ko aba i toronto muri canada mu myiregurire ye avuga ko ibiganiro byo kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekererezaga abavandimwe be akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo wa sina paul rwigara mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu adeline rwigara yisangiza icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be kuri telefone aho avuga ko ubutegetsi bw'u rwanda ari bubi buyobowe n'abatutsi bamwiciye umugabo mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu n'ibyaha nawe avuga ko bishingiye kuri politiki iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa rwigara abakozi ba zimwe muri ambasade mu rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda metre bernard ntaganda washinze ishyaka pesi mbera kuri ryacitsemo ibice itangazamakuru abashinzwe umutekano n'abandi nyuma y'amasaha abiri umucamanza yihereye yaje yanzura ko n'ubwo mugenzi tabitagwiza muri umuna wa derine rwigara saverine mukangarambe edimo bushayije abakunze kwita sacyangwa na jean paul turayishimiye bizwi ibihugu baherereyemo ibyo ubwabyo bitavuze ko imyirondoro yabo ihagije yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko bagomba kuzahamagazwa nk'abantu bitazwi aho baherereye iburanisha rizakomeza ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi naho imvura yari imaze iminsi irwa yononye ibitari bike harimo amazu y'abatwa bo mu buseruko bw'ico gihugu yabomaguwe bamwe mu bo mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana yagendeye yasanze hari abasigaye baba mu ngundu z'ibitoke bakiyorosa imitoto ku kubura aho bararyama reka dutege amatwi inkuru yaduteguriye
imvura yadadusituriye kwa mazu turara mu ngondo z'udutoki tuyifuka imitoto twanzonaga tujabuka inzuzi inzuzi zi- zi- zenza kudutwara wewe wosinzira ivana rica rikugwako aba ni bamwe mu batwa baba ku mitumba ya Rwamvura na Nyarunazi zone Kigamba komine ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi bavuga ko uburaro bwabo bwasituwe n'imvura ihitiye iyo mitumba ibiri ibako imiryango y'abatwi irenga agati ijana iyo mvura ihitiye igwa yatumye uburaro bwabo busenyuka nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ya Rwamvura na Nyarunazi imvura yadadusituriye kwa mazu turara mu ngondo z'udutoki tuyifuka imitoto Eh, urabona uko ndara niko nimere uko ndara niko niriko ahasigura nta kareta afise ntibadufasha Mm, aha- atwega abatwa bahigwa mvura muri kigamba ntibadufasha Ish, imvura yivanye aha- aho tubaye kubera urabona nk- nk- nk'amazu asanuwe n'amazu make benshi tuba mu nzu zi- z'intuza z'ivyatsi nta buraro bwiza dufise turi bantaho nikora nk'ubu inzuzi zi- zaruzuye twari tutunzwe n'iryo bumba ibumba turiva niyo inyuma y'imisozi yo mu za butezi nta bumba turoha ngo tubumbinaga n'abagize ngo bara- baragiye mw'urwo ruzi ubu imihana kandi no, no gutwara n'izo naga tujabuka inzuzi inzuzi zi- zi- zenza kudutwara none rero twebwe iki n'ikibazo c'inzara kiraturembeje aha a, iguye umuntu yaravuze ngo agomba atora asinzire wewe wosinzira ivana rica rikugwako abo batwa bakaba basaba imfashanyo kubagira neza na leta imbeho bararamwo yatumye ubona uruvyaro rwabo bategwa n'indwara zitandukanye uko bivugwa n'uyu mugabo hariho indwara ikitera y'agahehera bagakorora rwose bakamererwa nabi rero o- n'abantu bakuze twese turafatwa n'iyo ndwara y'agahehera kubera imbeho nyinshi izo nzuzi zatumye bamwe mu batwa bahora bijukira umwuga wo kubumba ibikoresho bitandukanye batagishobora kubumba ku mpamvu tubwirwa no mukenyezi ibumba ntiryoroshe kuronka turagenda kuko naho twahora turikura inzuzi zarahasenyukiye haruzuye ugiye hari igihe utahana gutya atana gatoya utahanye ugize amahirwe utahanye nk'akavuyemo utunaga tubiri naho nurashima usigara uganya ati none jewe nda- ndagacana hehe ubundi hoho n'ubundi hoho ndateba ntwagwe kubera benshi hari igihe uca usanga mbere no kugenda batagiye kubera ubwoba bw'izo nzuzi babura aho bari ugiye ubabwihe benyene tihinge niheba ibintu by'ibumba ni ukuri biratugora rwose kugira turironke uwundi mwuga wahora utunze imwe mu miryango y'abatwa ni umwuga wo gucura ariko nawo bavuga ko uno munsi hari intambamyi zitandukanye zibabuza gukora uwo mwuga umwuga wo gucura twebwe muri twebwe abatwa ubwa mbere ba sokuru baracura bacuze icyuma cyarakobwa kubera cyari gifise agaciro naho ubu nta gaciro kandi o, n'aba bantu ba- baje kubishomba ibyuma twahora twikorako babitwara baduteye ubworo ariko umwuga wo gucura ku by'ukuri ntiwari ugayitse ubu nta byuma turonka ibyuma baguma babishombera ku munzane bica bifata urugendo aba twavuga ko iyo mibereho mibi barimwo yunyurwa no kubura amatongo yagutse kugira ngo bashobore kurima nk'abandi barundi ikibazo c'amatongo aha nk'uyu ari kwizero kuri zero nyene ntarega aho haruguru y'inzu aho ntareganiwe nzira mwashizemo ipikipiki twege umuntu wese aronse akabanza yitunira mu nkuko raba abo bana ntibarimirwa kumbati ntibarimirwa akajumba none murabe ibigene uri kwizero nkuko yotera inyumbati agatera igitoka agatera ibijumba nagakora akagori canke uduharage bamwe mu batware batowe kuri iyo mitumba babwira ijwi rya amerika ko bagize icegeranyo c'ingorane abo batwa barimwo bakagishikana hejuru aho bavuga ko bakirindiriye inyishu abo batwa basaba abategetsi bo mushikiranganje bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu kubagendera kugira ngo bagire ico babafashije aho mushikiranganje bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu twagerageje kubarondera ku telefone ariko ntitwashoboye kubaronka mu ruigi Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika duce tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini kiremesheje na mugenzi wacu diane ndonsi bujumbura tubwira abatumire bari kumwe n'ivyo bagiye kutuyagira patiri mukuru wa paruwasi katedrale regina mundi fupi felix turabaramukije amahoro yego namwebwe pasteur citegetse emmanuel umwe mu ndongozi rya fekabu mu gisagara ca bujumbura turabaramukije mahoro neza wakire na ntaho mvukiye josephine murongoye ishirahamwe dushire hamwe riharanira agateka k'abakenyezi mu gisagara ca bujumbura namwebwe turabaramukije amahoro cyane ego twibutse abatwumviriza ku ijwi rya amerika ko tuza kuvuga ku bijanye eh, n'ukwahukana patiri fupi felix mbega ekereziya katolika iremera ukwahukana ukwahukana muri ekereziya katolika ntikubaho iryo jambo ntirivugwa iyo rivuzwe naho rivugwa kuri ivyo nyene vyananiranye novuga ntivyamaze guca iruhande iki jambo ry'imana rivuga kuko ijambo ry'imana riravyihaniza mbere mu ijambo ry'imana no mu nyigisho ya ekereziya iyo abantu bubakanye barasezerana neza kandi bakabibwirwa yuko bagize amasezerano imbere y'imana ari amasezerano adasubirwamwo kuko atari amasezerano y'abantu gusa ni amasezerano ashingiye mu isezerano rikuru imana yagiranye n'abantu iryo sezerano rero naryo riradusumba riraturuta kuko ubugeni rukristo si hagati y'umuntu y'umugabo n'umugore gusa haba harimwo n'imana imana nayo ni rudasumbwa kandi imana yamaho icyo imana ivuze ntiyisubirako abantu birashobora gushika hakaba ingorane mu rugo birashobora gushika nuko mbere botandukana ariko ntibasambure burundu kuko tuzi ko hari ikigongwe ko tuzi ko iminsi yose naho umuntu yokomereka hariho uburyo gusubira kumwungira umutima abantu bagasubiza hamwe ego pasteur citegetse mwebwe namwe muvuga ururimi rumwe na patiri hano yuko ukwahukana mutakwemera namwe mu isengero nta gihe na kimwe mushobora kuvuga muti aba bantu barakwiye kwahukana dufatiye ku ijambo ry'imana tugafatira guhera ku irema ry'umuntu yuko imana yabaremye bari uburyo bubiri ikarema umugabo ikarema n'umugore abo ikabaha kubana ubuzima butagira gutandukana ijambo ry'imana nta na hamwe ryerekana yuko abubakanye bavana makosa ashobora gukorwa umwe agakorera ikosa uwo bubakanye mwebwe mukavuga muti abantu barekuwe kuvana bagatandukana ku by'ukuri amakosa abaho abantu babana bakoraniye amakosa ariko kandi ijambo ry'imana rirerekana iyo habaye amakosa ko ntashobora gukosorwa kuko nicyo gituma hariho imbabazi yego reka twumve uno mupfasoni ntawumvukiye josephine icyo abivuga ko asanzwe arongoye ishyirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi mwebwe mwivuga ko ihiga josephine yego nk'uko aba bakozi b'imana babivuze ukwahukana mu bisanzwe ni ikintu kiza ari akaga mu muryango cyangwa mu idini kuko n'idini baba basambuye idini mugabo uko iri zina rihari yewe mvuga ibyo mpora mbona nimfatiye ku byo naba mbonaho mu mibano y'abantu mpora mbona bahukana sinzi rero ko ibyo onye abo bantu bataba bari mu madini kandi nibaza ko baba bari mu madini kuko hariho abo duhora tubona baba baraganye hanyuma bigashobora kwanka bikanka rwose bagatinda bakavana ibyo rero ndabye ibyo aho duhinze amaso mpora ndabibona kandi nsanzwe ndi mu mashyirahamwe yego ari abagateka k'abakenyezi hari n'abahora baza bakatwiganira yuko byanze byanze mugana tu turagerageza guhanura mugabo byanze turagira tuti noneho ko mupfa n'ikibano mucica
ego pati iyo abo bantu byase ko babana nk'uko n'umufasoni ahejeje kubivuga bakavana mwebwe musigaye mubakira gute baronka ikibanza ikiye muri ekereziya abantu bahukanye bari mu migwi myinshi hariho abo vyanka kanka bikanka ko bahuza eh, cyangwa ugasanga hariho umwe atubahiriza mugenzi we eh, gushika no ku rugero rwaho eh, yoshobora kumusesekariza eh, n'ubuzima mbere no kuyica birabaho biramaze gushika Eh.
aho abubakanye umwe yica uwundi cyangwa akamukubita akamuvunagura hariho rero abatandukana ni urugero rwa mbere gutandukana gusa umwe akava mu rugo akaja kuba ahandi uwundi akaba ukwiwe ku kiringo kanaka nta kiringo kibaho Eh, ni bimwe pasiteri avuze abantu birashika ko bashwana Mm.
no mu kirundi bavuga ngo ntazibana zidakubitana amahembe mugabo iyo mushwanye iminsi yose ntibisigura yuko muca mugumuko hakaba n'urugero rwa kabiri rw'abantu batandukana bagaca bagenda bagasambura imbere y'amategeko ni ukuvuga bagasinya ibyo bita divorce Eh, abo nyene bashize ku igikumu muca musigaye mubakira gute kuko nibo bahukanye by'ukuri Nyinyo ndabi- nza ndabigarukaho Eh.
hakaba urugero rwa gatatu hariho ubishyira ku gikumu ko batandukanye ibyo muga bibera muri komine cyangwa muri meri imbere y'amategeko y'igihugu kuko muri ekereziya ntibikunda agaca afatana n'uwundi agaca agira ubundi bugeni abo bita le divorce romariye uwo rero agize ubugeni n'uwundi muntu umwe bahorana agasigara ari wenyine cyangwa nawe agahava yuka- yubakana n'uwundi abo bose burya mu- muri ekereziya si cyo kimwe kamere yo kuba mbere ko abantu gashobora gucamwo bagatata umwe uwo munsi ntarare mu nzu birashika mbere bagatandukana n'iminsi itari mike mugabo batashize ku gikumu ko batandukanye burundu abo rero iyo bishitse uwo muntu araza akabimenyesha mu muryango w'abakristo muri ekereziya akavuga situwasiyo arimwo hanyuma bakabiraba bakagerageza kubafasha gusubiza hamwe hari igihe bidaca bikunda ubwo nyine uyu rero aguma ari umwana w'imana aguma ari umukristo nk'abandi aronka amasakaramentu yose iyo yaje akabimenyesha akerekana yuko ibyo byashitse bitavuye kuri we nta kintu na kimwe muri ekereziya twe tumutangirako mugabo wahohoteye uwundi atigaye namwe murabyumva yuko bene uyo nka twebwe iwacu ntasubira gusangira kuko nk'umuntu yirukanye umugore uko nyene mu bisanzwe ntasubira gusangira ntikibuza ko aza mu isengero ntikibuza ko aguma ari umwe mu bigishwa ba yezu kirisito mugabo n'umwigishwa w'ikigaba ntaronka amasakaramentu ntaronka amasakaramentu hanyuma akaba urugero rwa kabiri abashyira ku gikumu abo urumva bavyemanze abo rero baba bakoze igikorwa kijanye n'amategeko cyo gusambura urugo kiza nuvuga ntigihushanye n'ico bemeye ka bukiriso kuko urumva bo babigize mu ikomine mugabo ntibibutse bya sakramento bahabwa imbere y'imana mu by'ukuri bibagiye imana bibagiye ko ubugeni bwabo iryo jambo bavuze barivugiye imbere y'imana kandi iryo jambo rirahaba n'imana nyine ubwayo burya ubugeni rukirisu si babiri gusa ni babiri muga harimo n'imana mu gihe rero buri mu imana ugakora igikorwa nk'icyo cyo gushyira ku gikumu ko usambuye uba ukoze igikorwa giza gusambura gihushana n'ico umukristo yabwiza kugendera muri icyo gihe rero abo bose mu by'ukuri ntibasubira kuronka amasakaramentu muri ekereziya katolika ntibasubira gusangira ntibishoboka ko harimo umwe aba yarenganijwe cyangwa aba yagiye ahunga ni mwe mubivuga ko iki ga Ivyo- josephine ivyo- ivyo ni bimwe umuntu acaraba agasuzuma mugabo urinze ugenda ukavyemeza ni ukuvuga ko wewe nyene rya jambo wavuga imbere y'imana uhejeje gukora igikorwa kirisambura Eh, kuko nagifuge mu gifaransa uhejeje gupoza an acte juridique hakabara ba gatatu nge- mpeze aba rero bobo yahukana agaca aja kurongorwa ahandi uyo we urumva abateye iyindi ntambwe imbere kuko uyo aca atuma n'uwo bahanuye ngo basubize hamwe bigorana gusumba kuko yamaze gufatana n'uwundi bakabyara abana ni ukuvuga yamaze ndakivuge mu gifaransa kwangaja uwundi muntu abo rero baratugora cane kuko baba bakoze igikorwa kizogora cyane gusubira inyuma ubuzima bwabo buba buri mu gihushane n'ijambo bavuze imbere y'imana kuko ubwo bugeni bwa kabiri cyangwa bwa gatatu ntibabuzana mu isengero kuko Ntibwemewe.
ntibwakigwa Mm.
ntibwakigwa Mm.
nce nteraheza reka muri tubanze tumuhe ijambo josephine ngo afise ico agira bivuge ko mwebwe muvyakira gute igihe habaye ukwahukana imbere y'amategeko hakaba hariho nk'uwo ariko arahunga nk'urupfu nk'uko patiri yabivuze ati umuntu ashobora kubangamirwa mu rugo kugeza aho n'amagara yiwe ashobora kuhasigara igihe umuntu nk'uwo yahukanye ariko bakavuga ko atemerewe gusubira mu masakaramentu ibyo bintu bavuze biranahari kandi biragwiriye nobaha nk'akarorero umugabo yigeze guca amaboko umukenyezi wiwe aho rero nibaza yuko emwe biragoye aba yabonye urupfu ingene ushobora kumubwira ngo gumubana n'urupfu yakize y'amaboko ntacyo agikora yamwanse agikora akifashe utuntu mu rugo ikimuga nicyo yokunda aho onye tubwira tuti vyanse n'ukuri tandukana kandi tugasaba n'abajejwe amayikirize abo bantu erega barakeneye ibigongwe erega nta none hari aha umuntu atagira igikonga gisabye none iyo umuntu abanye n'inzovu je nivyo namye mvuga ugasanga wagiye ku gikoko kikurya none ugume kikurya ubuzima bwawe bwose canke n'abana ntushobore kuja ahantu hatekanye ngo ubarere ubarere runtu ico gikoko gihunge gihungishe n'abana twebwe ahubwo twagira tuti baba bakwiye nk'uko yabivuze yuko bihweza ingene biba byagiye birashika nibaza n'abo bantu rero bafashwe gutyo bamerewe nabi gutyo ko bogenda bakumvirizwa kuko ntibabaze kuguma muri rya banga basezerana imana baba byankishijwe haba hari intambamyi ikomeye cyane aho umuntu ahakwa kubura n'ubuzima aho umuntu aburagizwa rero naje ndi umuntu ni ukuri kandi yubaha amabwiriza y'imana mugabo jewe nagira nti abo bantu bakumvirizwa kandi bakagenda hariya bakabyiga ndazi yuko biva hejuru bakaraba ati aba bantu twabagira gutya twabagira gutya bakabareka bashoboye guhura n'uwundi muntu babona yuko bashobora guhuza kuko ubuzima ntibabuhetse bagasubira kubana kandi rukristo kandi bakababarira pati n'igisabo turiko turasa kuko babahuye n'inzoka n'inzovu n'iki bibarya
ego si uko avuze pasitori ati ahubwo muba mukwiye gucamo bagira ikigongwe mukabakira bakaguma mu isengero ibyo avuze mva bidakwiriye koko ko mubishyira mu ngiro by'ukuri uyu mupfasoni josephine ibyo avuze umuntu abona ibiba umuntu aba agowe kuko kenshi bikurikirana n'ingorane nyinshi ibi byo kwahukana umuntu yobyiyumvira ko byoba byiza akabakira akabasubiza mu bikorwa akabarekera uburenganzira ariko urabye ko ijambo ry'imana rivuga ku mubano w'abubakanye ni ikintu nk'uko nabivuze mu gifaransa avuga porute gifise ahantu kigera kure ku buryo bw'uko atari ingingo y'umupasitori cyangwa umwungere paruwasi cyangwa diyoseze gufata ingingo y'uko uwo muntu yomusubiza akamurekera akabandanya afise uburenganzira nk'ubwo yahorana kubera yuko umuryango ugiye kuraba niwo rufatiro rw'ibintu byose ku isi umuryango niwo rufatiro rw'ishengero umuryango niwo rufatiro rw'igihugu mu by'ukuri imiryango isambutse isi iba isambutse n'ishengero risambutse nibaza ko kutunganya neza umuryango niyo angajema nini nibwo nico gikorwa kinini uburyo umuntu afise ku isi n'abaciriyemo uko kuntu mumva yuko bakwiriye kuguma mu rugo kugira izo ngaruka zose ntizibabeko nta kuntu mumve ko bishobora kuba biri birimwo mu bituma amabi agwira abakenyezi bakorerwa canke nimba n'abagabo bayakorerwa ariko ahanini twumva yakorerwa abakenyezi nimumve ko bishobora kuba amasengero bishobora kuba mubifisemo uruhara yuko mabi ashobora kugwira bubakanye nimba mubabwira ko bakwiye kugumamwo bakagumana n'ivyo bikoko nimba umwe yabaye igikoko umugani wa josephine ico gikoko ikabandanya kimurya nk'uko muvuze reka mpere kuri iki ni uko amabi arakorerwa abakenyezi nibyo ariko kandi arakorerwa n'abagabo kuko nimba bishika umugabo akaba mubi birashika n'umukenyezi akaba mubi akaba ikigaba akagorana mu rugo hanyuma ikigira kabiri mu mashengero si ukuboha umuntu ngo tumubohere ku muntu akamugirira nabi ahubwo amashengero arafasha mu guhanura no mu kwigisha kugira ngo abantu batahure uko bakwiye kubana kuko kenshi bagihitamo kubana kubakana nta n'umwe aba yiteze ko bizomera gutyo birahinduka rero kenshi ico gituma bihinduka nico eh, amashengero yitwararika gukora kugira ngo ibituma hoba impinduka ziba mbi bigabanuke nicyo gituma haba kwigisha abantu kumbetse bigaruka ko kuri ibyo bijyanye n'icyo kogwa kugira ngo nyine mu gukinga ingo ntizisambuke ko muri mwese nta n'umwe ashigikiye ko urugo rusambuka twavuze ko no mu mategeko nabyo nyine babanza kubitebako reka tubashimire patiri mukuru uh, wa paruwasi katedrale regina mundi fupi felix turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro ndabashimiye namwe mwadutumiye pasiteri citegetse emmanuel umwe mu ndongozi rya fekabu mu gisagara ca bujumbura namwe bwe turabakengurukiye murakoze cyane kandi mwakoze kudutumira ego ntawumvukiye josephine murongoye ishirahamwe ry'abakenyezi dushira hamwe riharanira agateka k'abakenyezi eh, hano mu gisagara ca bujumbura namwe bwe turabakengurukiye ego naje ndabakengurukiye eka mbere nimwagira gutegura n'icokorwa umengo notere ego murakoze twibutse abatwumviriza aho mwariko mwumviriza ijwi rya amerika aho twariko turavuga ku bijanye n'ukwahukana diane ndose nari ndemesheje kino kiganiro ndabakengurukiye diane ndose nawe urakoze diane nahaze twari kumwe nanje ndabifurize kugira umunsi mwiza n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma